iyi mwumva ni radiyo ijwi ry'amerika radiyo ijwi ry'amerika ivugira i washington dc mu kirundi no mu kinyarwanda mwiriho neza nshuti mwese muduteze amatwi ni edi rwema ubasuhuza kandi mbaha ikaze mu makuru yacu yo kuri uyu mugoroba repubulika ya demokarasi ya kongo ikomeje gushinja u rwanda guhungabanya umutekano wayo
L'implication du Rwanda et sa responsabilité dans la tragédie que vit mon pays et mes compatriotes des zones occupées par l'armée rwandaise et c'est-à-dire du M23 ne sont plus discutables.
uwo ni perezida felix Tshisekedi avuga ko uruhare rw'u rwanda mu guhungabanya umutekano w'igihugu cye ndetse no gushyigikira umutwe wa m makumyabiri na gatatu bidashidikanywaho hagati aho perezida w'u rwanda paul kagame nawe amaze kugeza ijambo ku nama rusange y'umuryango w'abibumbye
There is an urgent need to find bihutira ko hari ubushake bwa politiki bwo kurangiriza rimwe na rizima ikibazo cy'umutekano muke mu burasirazuba bwa repubulika ya demokarasi ya kongo ibyo kwitana ba mwana ntabwo bikemura ibibazo does not solve the problems.
uwo ni perezida paul kagame w'u rwanda ageza ijambo ku nama rusange y'umuryango w'abibumbye naho muri pakistan abaturage bugarijwe n'indwara z'ibyorezo zituruka ku mazi y'imyuzure amakuru arambuye ni mu kanya gato mugomeye hafi y'amaradiyo yanyu amakuru yo hirya no hino ku isi tuyahere muri pakisitani aho abakozweho n'imyuzure bibasiwe n'indwara z'ibyorezo kubera amazi adatemba ni inkuru twateguriwe n'umunyamakuru w'ijwi ry'amerika eugenia mukankuzi
bashobora gutumwa ko mu gihe cy'ingwano bagera ku bihumbi amajana atatu batumwa
radiyo ijwi ry'amerika ivugira i washington dc mu kirundi no mu kinyarwanda mutubabarire dukomeje guhura n'ikibazo cyo mu buhanga bw'ibyuma ariko reka tubagezeho iyi nkuru yo mu burusiya aho perezida ah, vladimir putin yagabije isi ko ashobora gukoresha ibikoresho rubonyanganda igihe cyose igihugu cye cyaba umutekano wacyo utubahijwe
yasabye ko abagize umwuga w'igisirikare baba ari abasivili mu gihe cy'amahoro yamara bashobora gutumwa ko mu gihe cy'ingwano bagera ku bihumbi amajana atatu batumwa ko bibaye inyuma y'uko inteko z'uburusiya zitsinzwe ku rugamba mu bice byo mu buseruko bwa Ukraine perezida Putin yateye aremererwa kurushiriza kugira afate ingingo ku ngwano muri Ukraine mu ijambo perezida Putin yashikirije abanyagihugu no munsi kwa gatatu yashigikiye kandi imigambi y'uburusiya yo gutuma ibice inteko z'igihugu ciwe zigaruriye mu manuko no mu buseruko bwa Ukraine vyegukira icese uburusiya Putin yatangaje ko igihugu ciwe kizokoresha uburyo bwose gifise kugira gikingire ivyo kibona ko ari imbibe zacu yaboneyeho akaryo ko kugabisha ibihugu vyo mu burengero bw'isi ko ivyo yatangaje atari ukujajura ivyo perezida Putin yatangaje bije umunsi umwe inyuma y'uko ibice bigenzurwa n'uburusiya muri Ukraine bivuze ko bizogirisha amatora muri iyi ndwi yo kwitandukanya na Ukraine bikifatanya n'uburusiya ni imigambi abategetsi ba Ukraine n'ibihugu bicuditse vyo mu burengero bw'isi vyiyamirije abategetsi ba leta ya Amerika bavuga ko ingingo ya Putin yo gutuma ingwano muri Ukraine ikomera kurushiriza byari byitezwe bamenyesha ko vyerekana ko ingwano y'Uburusiya muri Ukraine ataho iri kirashika
arakoze Fidele niyo ngabo muri Pakistani abakozweho n'imyuzure bibasiwe n'indwara z'ibyorezo kubera amazi adatemba ni inkuru twateguriwe na Eugenia Mukanguzi
bitagifite indwara z'uruhu impiswi na malariya zikomeje kuboneka mu bice by'intara zashegeshwe n'imyuzure za Pakistani ahamaze gupfa abantu magana atatu makumyabiri na bane abategetsi babitangaje uyu munsi kuwa gatatu bavuze ko ibintu bishobora kugeraho bitagifite igaruriro igihe imfashanyo ikenewe itahagera abantu ibihumbi bakuwe mu byabo n'imyuzure baba ku gasozi mu gihe amazi y'iyo myuzure agenda akwirakwira mu birometero amagana bishobora kandi kuzafata amezi agera muri atandatu kugira ngo ayo mazi akame amazi adatemba yateje ibibazo bikomeye by'ubuzima guverineri w'intara ya sinde mu majyepfo y'igihugu uyu munsi yavuze ko mu mavuriro yubakishije amahema no mu nkambi mu turere twabayemo imyuzure havuriwe abantu barenga ibihumbi mirongo irindwi n'umunani mu masaha makumyabiri n'ane ashize aho havuriwe n'abandi barenga miliyoni ebyiri uhereye ku itariki ya mbere y'ukwezi kwa karindwi uwo muyobozi yavuze ko batandatu muri abo bitabye imana abantu bahitanywe n'indwara ntibabariwe mu gihumbi magana atanu mirongo itandatu n'icyenda bapfuye batwawe n'imyuzure barimo abana magana atanu mirongo itanu na batanu n'abagore magana atatu na makumyabiri nk'uko byatangajwe n'ikigo gishinzwe ibiza mu gihugu kuri uyu wa gatatu abayobozi bashinzwe ubuzima baburira ko ubu hari ibyago byinshi by'uko bashobora kutazabasha kubuza ubwandu gukwirakwira muri ibi bihe bikomeye ishami rya oni ryita ku buzima oms ribona ko ari ibintu biteye agahinda gakabije
arakoze mugenzi wacu Eugenia Mukankusi iyi mwumva ni radio ijwi ry'Amerika ivugira i Washington DC mu kirundi no mu kinyarwanda dukomeze tubasaba imbabazi kubera utubazo twa tekinike dukomeje guhura natwo amakuru yo mu karere k'ibiyaga bigari Perezida w'u Rwanda Paul Kagame mu kanya gashize amaze kugeza ijambo ku bakuru b'ibihugu b'isi yose bateraniye i New York mu nama rusange ya mirongo irindwi na karindwi y'umuryango w'abibumbye mugenzi wacu Geoffrey Mutagoma turi kumwe kuri telefoni amaze gukurikira iryo jambo wiriwe neza Geoffrey Mutagoma
Edirwema wirangwa amahoro urakoze cyane iri jambo perezida w'u Rwanda arivuze nyuma y'amasaha make cyane perezida wa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo Felix Tshisekedi nawe agejeje ijambo ku nteko rusange y'umuryango w'abibumbye aho yibasiye cyane u Rwanda arushinja ku, ku, kutubahiriza cyangwa se uh, guteza imvururu mu gihugu cye aho yavuze ko u Rwanda rushyigikiye umutwe wa M23 ukomeje guteza umutekano muke mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo Perezida Kagame yaba yasubije ibyo mugenzi we yavuze
Perezida Paul Kagame w'u Rwanda ntiyagize icyo avuga kuri iyo ngingo nyirizina ngo yemere cyangwa hakane ibyavuzwe na perezida Tshisekedi cyakora yavuze mu buryo rusange ku kibazo cy'umutekano mu burasirazuba bwa repubulika ya demokarasi ya kongo avuga ko ibiheruka kuhagaragara mu minsi yashize byerekana ko ibibazo by'umutekano bihari ntaho byagiye ntaho kandi bitaniye n'ibyariho mu myaka makumyabiri ishize ubwo ingabo za onu ziruta ubwinshi izo uwo muryango wohereje ahandi hose ku isi kandi zikoresha ingengo y'imari nini kuruta iy'iz'ahandi zoherezwaga nyine mu butumwa bwo kurinda amahoro aho muri congo ati rero ibi bibazo byatumye ibihugu bihana imbibe na congo nk'u rwanda byibasirwa n'ibitero byambukiranya imipaka nyamara kandi bishobora kwirindwa kuri icyo rero warumbajije yabaye nk'ubivuga mu buryo buziguye nta mazina yavuze ariko yagize ati birihutirwa ko haboneka ubushake bwa politike bwo kurangiriza rimwe na rizima ibibazo byo mu burasirazuba bwa kongo kwitana ba mwana ntabwo bikemura ikibazo ubwo rero rwema urumva ko avuga kwitana ba mwana ndakeka ko yari arimo kudoma kuri iryo jambo cishekedi yavuze
nibaza ko nanjye aricyo yashakaga kuvuga dore ko perezida cishekedi avugwa ageze ijambo ku nteko rusange yavuze u rwanda inshuro cumi n'umunani zose arushinja guhungabanya umutekano muri kongo usibye ibyo u rwanda rwaba rwavuze cyangwa se perezida kagame yaba yibanze cyane ku kibazo cya kongo cyangwa se hari ibindi birushijeho yatambukije muri iryo jambo
perezida kagame yavuze no ku bindi bibazo binyuranye urebye hari ibyerekeye imvururu n'imidugararo birangwa hirya no hino ku isi ibyerekeye ubuzima ibibazo by'iterambere imihindagurikire y'ibihe ibibazo by'ubukungu ikibazo cy'abimukira byose nyine agenda avuga ko kubishakira umuti bisaba ubufatanye ku rwego mpuzamahanga nyamara ko birushaho kugenda bigaragara ko ayo mahanga atabasha gufatanya ku rugero rukenewe cyane cyane iyo harimo inyungu z'ibihugu bikomeye cyakora icyo nakubwira rwema ni uko mu ijambo rye yagarutse kuri repubulika ya demokarasi ya kongo inshuro ebyiri mu ikubitiro ibyo nari bimaze kukubwira ariko noneho ajya no gusoza aravuga ati ubufatanye bw'amahanga byagaragaye yuko bugenda butanga igisubizo kirambye asangira ngo n'uburira avugira ati muri santara afurika hari ibibazo by'umutekano ingabo z'u rwanda zigerayo zifatanya n'icyo gihugu zigarura umutekano ati muri mozambique u rwanda n'ingabo za sadake naho byagiyeyo bigarura umutekano aho niho rero asa agenda agaruka ku musozo w'ijambo rye yanavugiye ati ibyo rero biramutse bikozwe no muri congo nk'uko byemejwe mu nama y'i Nairobi byagira icyo bimara kirambye atariko ibyo ngibyo byasaba ko amahanga abishyigikira ku buryo buhamye izo ni zo nshuro ebyiri yagarutse kuri congo urakoze cyane Geoffrey mutagoma udutegurire iyo nkuru turaza kuyibagezaho amakuru yacu ataha urakoze cyane
mukomere tubabwire ko ejo kuwa kabiri nanone perezida wa repubulika ya demokarasi ya kongo uh, felix cisekedi nawe yari yagejeje ijambo kuri iyo nteko mugenzi wacu fide niyongabo aratubwira muri make ibikubiye muri iryo jambo ijambo rya perezida Tshisekedi ryashimikiye ku bibazo bitari bike birarishinga bikomeye igihugu ciwe n'amakungu mu buryo bwa rusangi yavuze ko kuva ashitse ku butegetsi atahengeshanije guhagararira amahoro n'umutekano mu ntara za Ituri Kivu yo mu buraruko na Kivu yo mu manuko yamara yasiguye ko hari bimwe mu bihugu bibanyi byabashimiye mu gutera igihugu ciwe no gufasha imigwi yitwaje ibigwanisho iry'umutima abanyagihugu bo mu buraruko bw'igihugu ciwe yadomye urutoke ku gihugu c'u Rwanda L'implication du Rwanda et sa responsabilité dans la tragédie que vivent mon pays et mes compatriotes des zones occupées par l'armée rwandaise et ses alliés du M23 ne sont plus discutables.
perezida Tshisekedi avuga ati muri iki gihe u rwanda rwasubiye gutera igihugu canje mu kwezi kwa gatatu k'uyu mwaka mu kurenga ku mategeko mpuzamakungu ibwirizwa shingiro rya onu n'iry'umugambwe n'iry'umuryango w'ubumwe bwa afurika yamenyesheje ko u rwanda rutateye gusa igihugu ciwe ko rwanigaruriye ibice byo mu ntara ya kivu yo mu buraruko rukoresheje umugwi w'iterabwoba witwaje ibigwanisho m23 rufasha bikomeye mu bijanye n'ibigwanisho n'inteko perezida Tshisekedi yiyamirije yivuye inyuma agasomborotso k'u Rwanda rukoresheje umugwi w'iterabwoba M23 ku bijyanye n'amahoro n'umutekano mu makungu perezida Tshisekedi avuga ko ari inkingi ikomeye yatumye ishyirahamwe mpuzamakungu ONU rishingwa yamenyesheje ko ikibazo c'amahoro n'umutekano ku isi gishimikiye ku rugamba rwo kurwanya iterabwoba no guhamika imishamirano yibonekeje ku migabane y'Uburaya na Afurika ku bijyanye n'umugabane w'Uburaya perezida Tshisekedi avuga ko ingwano hagati y'Uburusiya na Ukraine yagize ingaruka zikomeye mu makungu na Afurika irimwo yavuze ko iyo ngwano yahungabanije ubudandaji ku isi na cyane cyane ubudandaji bw'ingano n'izindi ntete hamwe n'amasoko ntanganguvu bituruka muri Ukraine n'Uburusiya abanyagihugu mu bice bitandukanye byo ku isi bakeneye hamwe n'ubutunzi bw'ibihugu byabo Perezida Tshisekedi yatangaje ko igihugu ciwe gishigikiye aho umuryango w'umwe bwa Afrika uhagaze kuri ico kibazo mu gusaba impande zose mu ntambara kuganira amenyesha ko kuri ico kibazo ishyirahamwe mpuzamakungu ONU rizi ko Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ifise ibibazo bikomeye bijanye n'umutekano bimaze imyaka irenga mirongo ibiri mu buseruko bw'igihugu Perezida Tshisekedi amenyesha ko ivyo bibazo vyatewe cane cane n'abashaka uh, kwigarurira amatungo atagira uko angana ari munsi y'ubutaka bw'ico gihugu hamwe n'imigambi y'ibihugu bibanyi yo kwigarurira ubutaka bw'ico gihugu aremera ko ishyirahamwe umuryango w'ubumwe bwa Afurika n'umuryango w'ubumwe bw'uburaya n'izindi mpande zo mu mahanga zikorana n'igihugu ciwe zagerageje guhagarika ivyo bibazo biguma bigaruka akaba ashimira izo nzego zose ku twigoro twazo yamara Kisekedi amenyesha ko naho hari utwo twigoro twose tudahengeshanya umutekano muke ubandanya kugeramira igihugu ciwe
arakoze fideli niyo ngabo muri aka kanya rero tugeze kuri wa mwanya tubagezaho ikiganiro cy'ubuzima bungabunga ubuzima
nta gicuruza
ndabaramukije kandi bahaye ikaze mu kiganiro bungabunga ubuzima deogenia mukankusi waba warigeze kumva ijambo gmos mu cyongereza cyangwa se ogm mu gifaransa ibinyabuzima byahinduriwe utunyangingo remezo bivuga ko ikinyabuzima cyose cyahinduriwe utunyangingo remezo hifashishijwe ikoranabuhanga ryo guhindura utunyangingo ibiribwa byahinduriwe utunyangingo ni ibyera ku mbuto utunyangingo remezo twazo twahinduwe ku mpamvu zihariye nko kuzongerera intungamubiri kuvugurura imikurire yazo no kuziha ubudahangarwa imbere y'udukoko twangiza imyaka cyangwa se kuzifasha ukwihanganira ibihe byose imbuto zahinduriwe utunyangingo remezo ziganje muri leta zunze ubumwe za amerika imibare y'ikigo cya amerika cyita ku buzima igaragaza ko hafi mirongo cyenda ku ijana bya soya ipamba ibigori bihingwa muri iki gihugu byose byahinduriwe utunyangingo remezo abakurikira ibintu hafi bavuga ko ibiribwa nk'ibyo bishobora kuba igisubizo mu kurwanya inzara muri afurika hari imbuto zahinduriwe utunyangingo remezo zihingwa kuri uyu mugabane harimo ibigori byihanganira amapfa ndetse n'umuceri wihanganira ibimera by'ibyonnyi izo ziboneka mu bihugu nka Ethiopia, Nigeria na Sudani. Imbuto zahinduriwe utunyangingo remezo ariko hari aho zitavugwaho rumwe. Abazinenga bavuga ko ibiribwa byera kuri bene izo mbuto bitizewe ndetse bishobora gutera kanseri n'izindi ngorane z'ubuzima. Icyakora nk'uko bitangazwa n'ishami rya ONU ryita ku buzima WMS, ibiribwa bikomoka ku mbuto zahinduriwe utunyangingo remezo ubu biboneka ku isoko mpuzamahanga byagiye bikorerwa ubugenzuzi byemezwa ko byujuje ubuziranenge kandi nta gihugu mu bibikoresha kiragaragaza ingaruka mbi ku buzima bw'abantu zaba zaratewe no gufungura bene ibyo biribwa muganga rufusi ebwa ni umuyobozi mukuru w'ikigo gishinzwe gukumira indwara muri nigeria aradusobanurira byinshi ku binyabuzima byahinduriwe utunyangingo remezo
The essence of any technology is to confer benefit. So modern biotechnology has been, is a tool to really improve uh, situations that cannot be used.
Inkomoko y'ikoranabuhanga iryo ari ryose ni ukuzana inyungu. Rero ikoranabuhanga rigezweho ni igikoresho cyo gukemura rwose ikibazo kitashoboraga gukemuka hifashishijwe uburyo busanzwe. Urugero ni ituburwa ry'amashaza yahinduriwe uturemangingo fatizo ya kopeya ari mu bwoko bw'ibinyamisogwe aho uburyo busanzwe bwo gutubura imbuto bwagoranye gukoreshwa mu kurwanya udukoko runaka binyuze mu guhindura uturemangingo remezo twashoboye kuba ubu dufite ibihingwa bibasha kwihanganira udukoko ibinyabuzima byahinduriwe uturemangingo remezo byamaze kwemezwa ko ntacyo bitwara bifite akamaro kanini nk'urugero ni mu gihe ubasha guhindurira uturemangingo remezo igihingwa ukagiha ubudahangarwa imbere y'udukoko bivuze ko bitazagusaba gukoresha imiti yica udukoko kandi bizakugabanyiriza ikiguzi bikongerere umusaruro niba uhindurira igihingwa runaka utunyangingo cyangwa ukacyongerera intungamubiri hari izi ntungamubiri ziyongereye kandi niba abahinzi barimo kubona umusaruro mwinshi tuzatumiza bike hanze maze bidufashe mu gukuraho ibura ry'ibiribwa byakorwa
radiyo ijwi ry'amerika ivugira i washington dc mu kirundi no mu kinyarwanda mutubabarire nanone tugize akabazo muri tekinike ariko ikiganiro twabumvaga ni bungabunga ubuzima muri studio isano no kutaramba ndetse byanateza ku rugero ruri hejuru ibyago byo gupfa hakiri kare nk'uko ubushakashatsi buheruka gusohoka bubivuga ubushakashatsi bwakorewe ku bantu ibihumbi magana atanu mu bwongereza basubije ibibazo hagati y'umwaka wa bibiri na gatandatu n'uwa bibiri na cumi ku byerekeranye n'uko bakoresha umunyu mu mibereho yabo ndetse n'inshuro baba barongereye umunyu mubisi mu ifunguro ryabo nyuma y'uko rihiye abashakashatsi bakurikiranye abasubije ibibazo bose hafi imyaka icyenda ibyavuye muri ubwo bushakashatsi byatangajwe mu kinyamakuru European Heart Journal bigaragaza ko uko abantu bongereye umunyu mwinshi mu mafunguro yabo ari nako biyongereraga ibyago byo gupfa vuba umuryango wo muri afurika utegamiye kuri leta uharanira kugabanya impfu ziterwa n'indwara z'umutima usaba abakuze kutarenza miligarama ibihumbi bibiri na magana atatu z'umunyu ku munsi ukavuga ko urugero ruboneye ku munsi ari miligarama igihumbi na magana atanu uyu muryango uvuga ko kurya umunyu mwinshi ukabije bishobora kongera umuvuduko w'amaraso uwo muvuduko nawo ugatera indwara y'umutima guturika udutsi two mu bwonko ndetse n'indwara y'impyiko mu gihe bimwe mu bihugu bya afurika bihanganye n'amapfa akabije ndetse ibiribwa biva hanze nk'ingano nabyo bikaba byarahagaze kuza abantu barwaye indwara ziterwa n'imirire mibi bakeneye izindi soko z'intungamubiri ubu ni bumwe mu buryo abantu bo kuri uyu mugabane barimo kwishakishamo ibisubizo mu gukemura ikibazo cy'ibiribwa bifashishije ibyo bashobora kubona aho batuye ubutaka bwacu kuva mu butaka bwacu nk'imyumbati buri kimwe turya hanze tukabishakira imbere mu gihugu
ibintu byinshi byinshi cyane imyumbati bayikoramo ifu bakokaho généralement quand on a l'habitude d'utiliser du blé ce qui n'est pas local
muri rusange za hano none ubu hari intambara muri Ukraine ifu y'ingano iragoranye kuboneka mu masoko ndetse irahenze cyane ariko dufite ibitoki hafi yacu twabibyaza umusaruro rero niyo mpamvu ifu iva mu bitoki ifite agaciro aho gukoresha ingano dukora keke zacu n'ibindi ubu dukoresha ifu y'ibitoki tuvanga ibindi dusanzwe dukoresha n'ifu y'iki
kuko dutoya cyane dutanga inyungu nyinshi kurenza isoko gakondo za poroteyine ushobora kutworora bitwaye amazi makeya ibiribwa bikikije
udukoko dutoya cyane dutanga inyungu nyinshi kurenza isoko gakondo za poroteyine ushobora kutworora ibiribwa bikeya kandi nta ngaruka mbi ku bidukikije by'umwihariko muri madagasikari aho udashobora gukomeza kongera inka ku misozi yamaze kwangirika uyigira inzuri kandi ntiwakomeza gutsemba amashyamba mu gihe hasigaye ari icumi ku ijana gusa
ubushakashatsi bwacu kukumisha no gutegura udukoko duto twadufasha imyaka itatu muri iki gihe twabashije guhugura no kubona ubunararibonye busabwa yewe tubona n'impushya ubu turimo kongera no kuvugurura ibyo dukora ndetse no gushaka uburyo twabona ibikoresho bisabwa ngo twongere umusaruro wacu uwo uzaba ari umusanzu wacu mu rugamba rwo kurwanya imirire mibi muri madagasikari
nyuma yo kumva amakuru y'umugabo ufite ubumuga bwo kutumva warashwe agakomereka kubera ko atari yamenye iby'umukwabu wo kuguma mu ngo mu gihe cy'ubwo kutumva ibindi kuri iyi nkuru ubwo suzanne mujawa ananda yumvaga amakuru y'umugabo ufite ubumuga bwo kutumva warashwe agakomeretswa muri uganda hazira kutubahiriza umuga bwo kutumva called upon him to, to, to explain why he was moving beyond curfew hours. And unfortunately, because he did not hear, he kept on moving. umwaka ushize ananda yifatanije n'inshuti ye ifite ubumuga bwo kutumva simone huku bamaze gutsindira inkunga bashinze science tv itambutse amakuru agenewe abafite ubumuga bwo kutumva agakorwa kandi n'abafite ubwo bumuga ayo makuru asemurwa mu rurimi rw'amarenga gahoro gahoro mu gihe kandi televiziyo ibigaragaza mu nyandiko amakuru arimo kuvugwa iruku avuga ko ntawe ukwiye kuvutswa amakuru
icyo nteganya ni uko hazazaho itumanaho hagomba kuba araha buri wese bivuze ko tugomba gukora ibishoboka ku buryo buri wese mu muryango abasha kumva ubutumwa urimo gutambutsa kandi twizera ko amakuru yaba ya buri wese makuru yinshira imwe mu cyumweru kuwa gatandatu bitewe n'ingorane za mikoro make iz'abakozi badahagije n'iza tekiniki abagera hafi kuri magana umunani nibura bamaze kureba buri makuru yatambutse kugeza ubu kandi imibare igenda izamuka barateganya ikiganiro cya siporo n'umuziki
we have music we have drama we have all the news entertainment and we will catch you later
naho dusoreje ikiganiro cyacu cy'uyu munsi ku yandi makuru yerekeye ubuzima n'inama zabafasha kubaho neza hamwe n'ibigezweho mu buvuzi mwegera ijwi ry'amerika kuri wa eshatu akadomo nka byacu bewa akadomo komu mwadusanga no kuri yutube twita na facebook bewa radiyo yacu naho ubutaha kandi mukore ku buryo umunsi wanyu uwo ari wo wose uba uw'ubuzima zira umuze urakoze cyane eugenia mukankusi dukomereze ku makuru y'ubuzima mu rwanda leta yafashe ingamba zo gukumira icyorezo cya ebola zirimo gusaba abaturage kugira isuku gukaraba kenshi no kwirinda gukoranaho ni inkuru twateguriwe n'umunyamakuru w'ijwi ry'amerika asumuta kaboye
dr rwagasore dizo kuriye ishami rishinzwe kurwanya ibyorezo mu kigo cy'igihugu gishinzwe ubuzima rbc yabwiye ijwi ry'amerika ko bashyize imbaraga ku mipaka ihana imbibi n'u rwanda kugira ngo basuzume abinjira n'abasohoka cyane cyane ku mupaka w'u rwanda na uganda avuga kandi ko banatangiye gahunda y'ubukangurambaga mu baturage no gushyira imbaraga cyane mu bukangurambaga dukangurira abantu ibimenyetso bya ebola icya mbere ni ubwirinzi mu bwirinzi rero harimo kudahura cyangwa se gusuhuzanya nabyo bishobora kugabanya ibyago byo kwandura kuko tuzi yuko ebola ubundi usanzwe yandura bitewe n'uko wahuye n'umuntu urwaye iyo ndwara rero mu bukangurambaga turimo gukorana cyane cyane icyo dusaba ni uko badakomeza gusuhuzanya bakoresha intoki cyane cyane naho ni ingenzi no ku mipaka no mu bitaro ubundi twashyizeho ibikoresho bijyanye n'isuku ikigo cy'igihugu gishinzwe ubuzima gitangaza ko u rwanda rwatumije mu mahanga igikoresho gipima kikemeza ko umuntu arwaye ebola cyangwa se atayirwaye ubuyobozi bwa rbc buvuga ko icyari gihari cyacyuye igihe icyatumijwe kikazagera mu rwanda muri iki cyumweru rbc isobanura ko ku mipaka hagiye gushyirwa uburyo bwo kubaza abinjira n'abasohoka niba bavuye ahari icyorezo gupimwa umuriro no kubazwa niba barahuye n'uwapfuye akekwaho ebola uwo abaganga bazasanga yarahuye n'uwo ebola yishe cyangwa akaba yaranduye azashyirwa mu kato k'iminsi makumyabiri n'umwe mu kigo cya kanyinya hafi y'umujyi wa kigali n'ikinyamata mu karere ka bugesera muganga rutagengwa william uyobora ibitaro bya nyamata avuga ko bamaze kwitegura neza ubu turi muri icyiciro cyo kumenyekanisha ari ku bitaro ari mu bigo nderabuzima no ku mupaka kuko natwe dufite umupaka nubwo udakora ku buganda ariko nawe ugomba kuba witeguye ariko twebwe by'umwihariko hano hari ibitaro bishobora kwakira abarwayi bafite izi ndwara z'ibyorezo icyo tugiye gukora cyangwa twatangiye gukora ni uko twegeranya ibikoresho twegeranya abakozi tukongera tukihugura dushobora no gukora ibyo twita simulation mu buryo bwo kureba niba turamutse twakiriye umurwayi byagenda gute icy'ingenzi ni uko abantu bamenya ko icyo cyorezo gihari mu karere kuko ari icyorezo gikomeye rbc isobanura ko kugeza ubu nta ndwara ya ebola iragera mu rwanda ariko igasaba abaturage kurushaho kwitwararika bongera isuku ibibutsa gukaraba intoki buri mwanya abavuganye n'ijwi rya amerika basaba leta kongera ubukangurambaga bw'isuku kuko benshi bamaze kudohoka mu by'ukuri icyorezo cya ebola giteye ubwoba kuko nyuma y'uko icyorezo cya covid 19 kigenjeje make muri rusange abantu bari baramaze kudohoka batagikaraba intoki ariko nk'icyifuzo cyanjye kuko ni icyorezo gihangayikishije kandi cyica vuba kikica imbaga nyamwinshi kikoreka imbaga nifuza ko ngewe leta yabishyiramo imbaraga bakongera gukangurira abantu gukaraba intoki kuko abantu henshi bamaze kudohoka kabisa rbc ivuga ko yamaze gutanga imyambaro yagenewe abakozi bo kwa muganga no ku mipaka bakurikirana hafi ibya ebola inzego z'ubuzima zigatangaza ko iyi ndwara yandurira mu matembabuzi ava mu mubiri ku buryo ishobora gukwirakwira mu gihe umuntu akoze ku wayanduye abaganga bagasobanura ko uwanduye ebola arangwa no kubabara umutwe aribwa mu ngingo mu muhogo agacika intege agahitwa aka gataruka cyane kandi kenshi muganga rwagasore dizo ushinzwe ishami ryita ku ndwara z'ibyorezo muri rbc agasaba abaturage ko uwakwikekaho ibimenyetso yakwihutira kugana ivuriro icyo dusaba cyane abanyarwanda none bajya kwivuza mu gihe cyose babonetse cyangwa se biyumvamo yuko bashobora kuba ibimenyetso ibimenyetso harimo kuva amaraso mu myanya itandukanye kugira umuriro udasanzwe gucika intege iyo no kuba mu ngingo mu gihe cyose umuntu yumva yuko agaragaje ibyo bimenyetso ko yakwitsa kujya ku muganga si ubwa mbere ebola igaragaye mu bihugu bituranye n'u rwanda kuko no mu gihugu cya repubulika ya demokarasi ya kongo imaze iminsi havugwa asumta kaboyi ijwi ry'amerika i kigali urakoze asumuta murakoze inshuti mwari muduteze amatwi kandi tubasaba imbabazi ku bibazo by'ubuhanga bw'ibyuma twagiye duhura nabyo twongere mu kanya isamu ya n'igice